Imva ni radiyo kuri Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM mirongo ine n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora mu rwanda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika inaha i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nijye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona mu rwanda abarimu bakoreraga ibigo by'amashuri byigenga bagasezererwa ku kazi kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda baravuga ko babayeho mu buzima butoroshye byabagizeho ingaruka zitandukanye abantu benshi basohowe mu mazu abandi babayeho nabi kurya rimwe ku munsi yari amenye wenda kurya kabiri cyangwa gatatu ni ubuzima buhita buhinduka bigacanga umuntu we ni mwizerwa francois umwe mu barimu bakoreraga ibigo by'amashuri byigenga ubu bakaba barashinze ihuriro ry'abirukanwe ihuriro ry'imiryango itari iya leta risaba leta y'u rwanda gusubira muri zimwe mu ngamba zo kurwanya covid cumi n'icyenda rivuga ko zibangamye uburenganzira bw'abaturage harimo amande acibwa uwarenze ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda mu burundi abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzure muri zone gatumba bahangayikishijwe n'udukoko duto duto twabateye aho begeranijwe muri site kigaramangu muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi bwakeye neza
ibihumbi amajana ane na mirongo ine na bitanu mu karere ka afurika y'ubuseruko uyu mugambi uzotwara miliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana atanu z'amadolari ugamije gukora umuringoti uzotwara igitoro cyatowe muri uganda mu bihumbi bibiri na gatandatu perezida wa tanzania john pombe magufuri yasinye ayo masezerano na mugenzi we wa uganda yoweri museveni ibikorwa byo kuwukora bitekanijwe gutangura mu mpera z'uyu mwaka ibyo bitaro bigereranywa kuba bingana n'utugunguru hafi umuriyaridi n'imiliyoni amajana indwi igipolisi cya uganda cyavuze cyo kuba imana ko abantu cumi na batatu bahagaritswe inyuma y'aho umurwi w'abantu batereye ikambi ihaye indaro impunzi z'abanyesudani y'ubumanuko mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu hapfa impunzi zitandatu umuvugizi w'igipolisi muri ako karere josephine angucia yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu ikambi y'i rino irimo impunzi zirenga ibihumbi ijana hafi y'urubibe na sudani y'ubumanuko umuvugizi w'igipolisi angucia avuga ko imishamirano hagati y'abanyagihugu baba hafi y'iyo kambi hamwe n'izo mpunzi ariyo yavuyemwo ubwo bwicanyi ikambi y'irino ni imwe mu kambi nini muri uganda ariko imishyamirano hagati y'abanyagihugu baba bakiriye hamwe n'impunzi ikunda kuvamwo ubwicanyi mu kwezi kw'icumi na kabiri impunzi y'umunyesudani y'umanuko yarishwe abandi batari bake barakomereka mu mishyamirano yabahuje n'abanyagihugu baba hafi y'ikambi mu buraruko bw'akarere ka ajumani ishyirahamwe ry'uburaya n'ubushinwa baraganira kuri uyu munsi wa mbere mu cyizere cyo gushika ku masezerano y'ubudandaji no gushinga imitahe mu gihugu kimwe n'ikindi mu mpera z'uyu mwaka iyo nama yari itekanijwe kubera mu budagi hagati ya perezida w'ubushinwa Xi Jinping n'abakuru b'ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize uwo muryango amaso mu yandi ariko iza kuba hakoreshejwe kubonana biciye muri videwo ariko nk'uko umukuru w'akanama k'umuryango wa buraya charles michel yabivuze mu nama iheruka hagati y'uburayi n'ubushinwa mu kwezi kwa gatandatu haracyari ibibazo izo mpande zibiri zitumvikana ko yavuze ko ubumwe bwa buraya butewe impungenge n'ihungabanywa ry'agateka ka muntu mu bushinwa ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ubusuma bw'ubumenyi muri tekinolojiya bikorwa n'ubushinwa abahinga bavuga ko amatora yo muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida donald trump azohangana na joe biden bizoha umurongo ibiganiro bizokurikira hagati y'ubushinwa n'uburayi umukuru w'ikigo kijejwe ubumara bwa iranium muri irani yavuze ko ibikono igihumbi na mirongo ine na bine by'ubwo bumara byasubiye gukora ukuri kwamye ni mu migambi wo kubandanya kudohoka ku byo irani yemeye mu masezerano ya nucleaire n'amakungu guhagarika ihingurwa ry'ubwo bumara cyari kimwe mu by'ico gihugu cemeye mu masezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira amakungu agikureko ibihano irani yatanguye gutangaza ko yasubiye kubandanya umugambi wo guhingura ubwo bumara mu kwezi kw'icumi na kumwe guheze kwabaye ukwihora leta zunze ubumwe za amerika yavuye muri ayo masezerano mu kwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani byakurikiwe no gusubizaho ibihano kuri irani
aloyizi urakoze kutugezaho aya makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho abanyagihugu babarirwa hafi mu bihumbi birindwi bateshejwe izabo n'imyuzure muri zone gatumba babangamiwe n'udukoko duto duto twabateye aho begeranirijwe muri site kigaramango iri muri zone rukaramu ya komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura inkuru radijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na mugenzi wacu desire hatunga imana uri i kigali mu rwanda isoko ryacu ryishikiye kuri site kigaramango ritubwira ko abo banyagihugu baba mu tuzu twubakishije uduhema dufundikanishijwe n'ibishambara hamwe n'ubwatsi utwo tuzu dupima hafi imetero imwe n'igice mu burebure mu bwaguke naho tugapima imetero kwadaratu zibiri kuri zibiri hasi mu ivu bamwe bahasasa ibirago bakavyicarako akaba ari navyo baryamako hari n'abataronka ivyo birago bakaryama amenya mu ivu iyo imvura iguye imivo iruhukira muri utwo duhema birashika muri ubwo buraro bwabo hagatemberayo imisiba kubera ko hama hajaga aba banyagihugu bavuga ingene udukoko dutandukanye nk'inyongori zibabangamiye mbere bigashika n'abana zikabinjira mu kanwa aka kana afise karahindutse kuma kubera impamvu y'imbaragasa yano turyama ibintu biturya biratwonora rwose bikatugira nabi ibinyongori byabaye byinshi ibihere imbaragasa ni uko kuba aho turara ni nko mu mwanda imvura iguye amazi ndani ejo nk'ejo bazanye kwa muganga umwana inyongori yaciye mu kanwa iruhukira mu nda bamaze kugira ibipimo kwa muganga basanze ari inyongori ni ukuvuga ngo ibinyamugera abana baguma bagasokora mu mazuru mu matwi kino gihe co ku mutasuro w'imvura abanyagihugu bavuga ko bibateye impungenge ko n'ivyahora bihuha bigiye guhuka hari abari basanganywe amagara make kubera ubukene bw'ico bifuka baryamye mw'ijoro aha ndarwaye umugongo ndajugumira igikaraza kiranyishe umutwe ukudahwa imbeho yaranyishe umuriro rero umuriro mu nyama kaku kaku kagomba guhwera ubona twebwe iyo tubonye bwije tuvuga ati turahwereye none umuntu aragwara akagwara korona akagwara malariya inzoka ibyo mubira akagwara inkorora sida akagwara iki ibyo byose bikaba mu mubiri w'umuntu muganga hitimana herve titsu arongoye ishirahamwe ry'abaganga b'abakorerabushake initiative in medical intervention fellowship ryitanze mu gufasha kuvura abo banyagihugu na cane cane bikomere avuga ko abo banyagihugu babangamiwe n'ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka hamwe n'izituruka ku isuku rike ibintu vyunyugwa nuko atavuriro bafise hafi yabo iryitwa ko ribegereye riri mu gatumba nko ku birometero bitandatu urongoye site kigaramango nyandwi augusta asaba leta n'abashirahamwe agarukira ko bashikiwe n'ibiza kubaronsa ivuriro n'abagira neza badufasha centre hippocrate aho bita kwa manyusi ntibashobora gutunganiriza bose wa gatandatu kwa mungu iyo umuntu arwaye turabura aho aja kwivuriza rero dufite ikibazo gikomeye c'ivuriro aha muri kigaramango aha turakeneye ivuriro kuko turi abantu ni abantu benshi bakeneye ivuriro bakeneye kubaho neza nk'uko abandi babayeho rero turabishikiriza ntituzi abagira neza canke leta biri mu maboko yabo ko twaratanze raporo aba banyagihugu ku ruhande rwabo basaba leta ko yokora isuzuma ry'imihana yamaze kwimuka mu yari yatewe n'imyuzurira kugira isubizeyo abantu bayihoramwo nsabye leta idusubize mu ngo twebwe hakamutse icya mbere kuko tugumye ngaha abagabo benshi ntibakirondera bateze amaso leta irabafasha irabafasha ni ukuri turasabye leta idukure ngaha aho bakamutse babasubize muhira ikizobafasha izodufasiriza ku maparasera site kigaramango iriho ku birometero bitanu vy'ibiro vya zone gatumba abanyagihugu hafi ibihumbi indwi bahegeranijwe ni bamwe mu bihumbi birenga mirongo ibiri na bine batewe n'imyuzura muri iyo zone ya gatumba mu ntango z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka amakuru duhabwa n'isoko ryacu ni uko mu bushikiranganji bwo gukingiriza n'impanuka bamaze kubona ko site kigaramango atari ikibanza co kubamwa abantu n'ubwo atakirakorwa ukaba nkako amakuru duhabwa n'amasoko yacu muri iyo site ni uko abantu bapfa ku bwinshi na cane cane abana hamwe n'abasaza arakoze mugenzi wacu desire hatunga imana uri i kigali mu rwanda kuri iyi nkuru radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi ihuriro ry'imiryango itari iya leta rirasaba leta y'u rwanda gusubira muri zimwe mu ngamba zo kurwanya covid cumi n'icyenda rivuga ko zibangamiye uburenganzira bw'abaturage mu ngamba zinengwa n'iyi miryango ku isonga haza amande y'umurengera acibwa umuturage warenze ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda imiryango nyarwanda itari iya leta cumi n'ine ikorera imbere mu gihugu yandikiye minisitiri w'intebe w'u rwanda imusaba ko guverinoma yasubira mu mabwiriza amwe n'amwe atangwa n'inzego za leta zinyuranye amabwiriza iyi miryango igaragaza ko aremerera abaturage kandi bari basanzwe batorohewe n'ingaruka za covid cumi n'icyenda mu ngamba zashyizweho bivuga ko zibangamiye abaturage ku isonga iyi miryango ivuga ku manda aherutse gushyirwaho n'umujyi wa kigali acibwa umuntu wese utubahirije amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda madamu kabanyana noriyeti umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga rw'imiryango itari iya leta ishinzwe kurwanya sida no guharanira uburenganzira bwa muntu yagarutse ku byemezo byagiye bishyirwaho n'inzego za leta bibangamiye ukwishyura ukizana k'umuturage ariko noneho nyuma haje gusohoka itangazo ry'umujyi wa kigali rivuga ko umuntu ugenda atambaye agapfukamunwa azahanishwa amande ese abaturage babayeho bate ese abaturage bafite ubwo bushobozi bwo kwishyura amafaranga urundi rugero natanga ni ku itangazo ryasohowe na rdb rivuga ko abantu igihe bagiye guterana hari inama hari events zigiye kubaho cyangwa se igihe abantu batashye ubukwe bagomba kubisabira uruhushya muri rcb hakishyurwa amadolari mirongo itanu ibyo nabyo tugasanga bibangamiye umuturage ese umuturage aje guhabwa amahugurwa wenda yo kwirinda kovide ni urugero noneho tugiye kumubaza se wishyura amadolari mirongo itanu yo kwipimisha ese wa muturage twabanje gukora ubushakashatsi ngo turebe ko afite bwa bushobozi bwo kwipimisha ya madolari mirongo itanu ushize gahunda yo gupima abantu bitabiriye inama cyangwa abagiye mu bukwe cyangwa abagiye muri hoteli ariko mu isoko ahantu hateranira abantu barenze igihumbi ayo madolari mirongo itanu ntashyizweho iyo turebye abantu bafata baraye muri stade stade ntibashyizeho iyo gahunda yo gupima ese aho hantu ho turahatekereza hirya ese koko ibyo bintu ni gute byashakirwa igisubizo ari nayo mpamvu twandikiye minisitiri w'intebe iyi miryango kandi isanga inzego za leta zitandukanye zarahawe ububasha bwo gushyiraho amabwiriza rimwe na rimwe avuguruzanya kandi agomba kubahirizwa n'umuturage umwe madamu kabanyana ukuriye umuryango wagize uruhare muri ubu bushakashatsi asaba leta kumvikana ku mabwiriza amwe akwiye kubahirizwa na bose nkaba ntekereza rero ko impamvu twanditse ruriya rwandiko tunasaba ko ari iya manda y'umujyi wa kigali yavanwaho ahubwo imbaraga tukazishyira koko muri iriya gahunda yo kuvuga ngo dukanguriye abantu kwirinda covid cumi n'icyenda hubahirizwa ya mabwiriza y'urwego rwa minisiteri y'ubuzima zijyanye no gukaraba intoki neza ntibyujuje amazi n'isabune kwambara agapfukamunwa gushyiramo intera ibyo bintu bishyizwemo imbaraga ntekereza ko neza cyane iki cyorezo twagitsinda kugeza ubu urwego rwandikiwe nta gisubizo ruratanga ariko hari bimwe mu byari bibangamiye abaturage inama y'abaminisitiri yakuyeho ikibazo cyari cyavugishije abatari bake cyasabaga abaturage kuba saa moya za nijoro bahagaritse imirimo yose baba barimo bakaba bageze mu ngo zabo cyakuweho isaha yo gutaha kugeza saa tatu za nijoro ibintu byashimishije cyane iyi miryango itari iya leta kabanyana yabigarutseho twishimiye cyane ko gahunda ya saa moya yahinduwe yo kugera mu rugo saa saa moya yahindutse ishyirwa saa tatu nibura biraza kugabanya umuvuduko mwinshi cyane abantu bagenderagaho ndetse no kuba abantu bakoraga amasaha make biraza kongera amasaha y'akazi ku bantu bakoraga ndetse ari n'abantu bakora bizinesi icyo gihe baza gushobora kuba babona abakiriya muri ya masaha kugira ngo bafunge saa cyenda saa kumi babe batashye ugasanga nabo bariho barihutira kugera mu rugo kugira ngo isaha ya saa moya basange yageze mu rugo nibura turashima icyo cyemezo cyafashwe ariko haracyari vuba cyane turacyategereje kureba uburyo ibyo twasabye nanone bigenda bisuzumwa leta ikabisuzuma ikabireba yabona ibiri ngombwa bitabangamiye abaturage nabyo bikaba byashyirwa mu bikorwa kuva aho icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagera mu rwanda hagiye humvikana abaturage batari bake bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa bakorewe n'abayobozi banyuranye mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda bamwe berekanaga ko bagiye bafungirwa ahantu ahubwo habatera kuba bakwandura iki cyorezo abandi bagasobanura ko bagiye bakubitwa n'abashinzwe inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze abandi bagacibwa amande badafitiye ubushobozi asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda abarimu bakoreraga ibigo by'amashuri byigenga bagasezererwa ku kazi kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda baravuga ko nta kibatunga bafite bagasaba leta kubagoboka abenshi muri bo barasaba akazi mu mashuri ya leta abandi batangiye gukora utuzi dutandukanye barwana no kugira ngo babone ikibatunga mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuganye na mwizerwa francois umwe mu barimu bashyizeho ihuriro ry'abirukanwe ku kazi abanza kumubwira uko bagize icyo gitekerezo uburyo igitekerezo cyaje twarabonye buri muntu yari ari mu rugo nta muntu wemeraga gusohoka twari muri guma mu rugo tukabona nta bundi buryo bwo guhura ngo tuganire ku bibazo dufite n'uburyo wenda byazakemuka hatekerezwa icyo kintu cya gurupe watsapu noneho dushyiraho gurupe turaganira byagenda gute dutanga na linki ku bandi barimu n'ubundi bigisha mu mashuri yigenga duhuje ikibazo noneho dutorana komite ihagarariye ihuriro iyo twise komite y'ubuvugizi igizwe n'abantu bane ari nayo twandikiye minisitiri tumusaba ubufasha kugira ngo badutabarize natwe turebe uko twabona ubufasha nk'uko abandi banyarwanda bose bigeze guhabwa ibiryo mu rugo cyangwa se ubundi bufasha busanzwe n'amasabune n'imyunyu n'ibyo ariko kuva icyo gihe nta kintu turacyategereje nta kintu turabona muri gurupe yanyu se muri abantu bangahe gurupe ya watsapu ntabwo irenze abantu magana abiri mirongo itanu na barindwi ariko tumaze kugeza amagurupe agera kuri ane ni ukuvuga ngo rero n'abandi n'abandi abarimu bigisha amashuri yigenga hafi ya bose barenga ibihumbi cumi na birindwi ariko abari ku mbuga ubwo ntabwo barenga ibihumbi bibiri nuko rero abo bantu ibihumbi bibiri muratora mutora abantu bane nyuma abo bantu bane bakoze iki iyi komite y'ubuvugizi yakoze ubuvugizi ahashoboka hose muri minisiteri y'uburezi twagiyeyo tunavugana na minisita atwemerera ko nabagiye kudukorera ubuvugizi kugira ngo turebe uburyo twashobora kubaho muri ibi bihe bigoranye twanditse amabaruwa agera muri ane ariko bwa nyuma ku itariki cumi n'umunani z'ukwa karindwi hari nibwo twagiye mu biro byiwe kuganira nabo noneho aratubwira ati nta kibazo tugiye kuganira na minisiteri zitandukanye na minagiri na minaroke natwe nka minagike turebe icyo twakora ndetse tunavuganye n'abahagarariye ibigo mukorera barebe niba hari inkunga bakwegeranya ikazagera ku barimu bigisha amashuri yigenga kuko ubuzima babayemo turabuzi ko bumeze nabi ariko nyine na n'ubu nta fidibaki ndabona twese nta fidibaki turabona abarimu ba leta bo ngira ngo nta kibazo bafite ariko abarimu ba leta bo nta kibazo bafite barahembwa buri kwezi bisanzwe byakomeje kugenda nk'ibisanzwe noneho mwebwe ubufasha musaba leta ni ubufasha ubwo ari bwo bwose nk'uko leta yafasha umuturage wayo rwose ni ubufasha ubwo ari bwo bwose kubera ko ikijyanye wenda n'imishahara wenda ibigo bya perezida byavuze ko aho bakura amafaranga ari mu banyeshuri nta mafaranga babona yo kudemba mu gihe abanyeshuri batari kwiga ariko ubu baka- bakumva ko bishobotse baduha ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose byaba iby'ibiribwa eh, n'ibikoresho by'ibanze amasabune n'ibintu n'iki nabyo tukabibona nabyo nta kibazo ubufasha ubwo ari bwo bwose twe twakwemera kubwakira nta kibazo dufite mwari mufite ibigo mwigishaho mufite abakoresha mufite n'abanyeshuri mwigisha mbese mumeze nk'umuryango covid cumi n'icyenda iraza mwirukanwa ku kazi none ubuzima murimo n'ibyo mukora byose mubirimo mwenyine hari ubwo mujya mucika intege mukiyumva nk'abantu batereranywe ntabwo umuntu yacika intege kuko buriya edikasiyo kubera uburyo wenda tuyikunda ntabwo yavuga ngo edikasiyo ndayireka ariko ushobora kuyikora mu bundi buryo cyangwa se ugahindura na- n'aho wayikoreraga Eh, ni muri urwo rwego hari nk'amatangazo y'akazi eh, leta ikeneye abarimu bagera- barenga bagera- barenga ibihumbi makumyabiri n'umunani ubwo ni ibihumbi makumyabiri n'icyenda gusa yashyizeho amatangazo y'akazi ari openi tuganira n'abo barimu ba pirive ni ukuvuga ngo bapurayinga nabo bakore muri leta kuko n'ubundi purive urabona nta- ntacyo zitumariye urebye ubu ngubu ubutumwa natanga ni ugutabariza abarimu bi- bigisha mu mashuri yigenga kubera guhagarikwa kw'amashuri byabagizeho ingaruka zitandukanye abantu benshi basohowe mu mazu abandi babayeho nabi kurya rimwe ku munsi yari amenye wenda kurya kabiri cyangwa gatatu ni ubuzima buhita buhinduka bigacanga umuntu Geoffrey Mutagoma arakoze kuri iki kiganiro ikiganiro kirambuye ku byerekeye abarimu basezerewe ku kazi kubera covid cumi n'icyenda tuzakibagezaho mu bindi biganiro byacu bitaha ntikizabacike muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ry'i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino turahera mu burundi icyumweru cya kabiri cy'irushanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi umurwi wa Musongati umaze gutsinda imikino yose mu gihugu mu gihe umurwi wa Vitaro ufite izina rikomeye mu gihugu ufite zeru ku manota atandatu inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda umugwi wa musongati wo mu ntara ya gitega uzoserukira uburundi mu nkino za afurika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo urakomeza kwerekana ko witeguye bimwe bikomeye ku runo wa gatandatu waratsinze burundi sport dynamique ku bitsindo bibiri ku busa ubona gukwiza amanota atandatu kuri atandatu winjije ibitsindo bitatu ukaba wowo utaringizwa na kimwe umumenyereza wawo jumayine arashima ingene umugwi amenyereza wifashe byose akamenyesha ko abikesha ubwira bw'abarongozi je nibaza ko twikesha akazi abarongozi bagize kutuzanira kwanza abakinyi bazibira hama n'ikindi kigira kabiri nico twahereye ko kwigisha ukuntu tuzibira dinamike si umugwi uvuga ngo ni umugwi utazinanye ni umugwi uzi shampiyona kuko urahavye na abana baduze bavuye mu cicaro ca kabiri bari hamwe bongereza abandi urumva ntiwovuga ngo je ngiye gutsinda gusa oya yari match ikomeye kuri jewe no kuri musongati yose mu zindi nkino zabaye mu rukino rwari rwitezwe n'abantu benshi i bujumbura ku kibuga cyitiriwe intwari rwahuza imigwi ya vitaro na interstar isanzwe ari nayo ya mbere ifise abakunzi benshi mu gisagara ca bujumbura rwagiye kurangira interstar yirahiye vitaro mu kuyitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe potera emando amenyereza vitaro akaba yamenyesheje inyuma y'urwo rukino ko kubona umukinyi wabo w'inyuma aronka ikarati itukura mu minota cumi ya mbere y'urukino arivyo vyatumye batsindwa ariko agasaba abakunzi b'uwo mugwi kudacika inkokora uwo mugwi wa vitaro ukaba utsinzwe inkino zibiri wikurikiranya urundi rukino rutari rworoshe nurwahuje Aigle Noir aho yari iramutse yakira message ngozi ku kibuga nkuru nziza complex Peace Park Stadium i Makamba umugwi wa message ukaba ari wo watahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu kuri kimwe c'umugwi wa Reverend Ndikuriyo arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu zindi nkino Kayanza United yatsindiye Royal FC iwabo ku bitsindo bitatu kuri bibiri navyo kandi Atletico Academy yatsinze Les Elephants Olympic Star yatsinze Bujumbura City ibitsindo bibiri ku busa nayo Rukinzo ikaba yatahukanye intsinzi imbere y'umugwi wa Flambeau du Centre y'ibitsindo bibiri ku busa muri basketball naho kundwi igira gatatu mu higanwa ry'Ibujumbura Muzinga yatsinze New Star ku manota mirongo umunani nane kuri mirongo irindwi n'atandatu Kerne irahira Lezipo ku manota mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo itanu n'icenda nayo Mutanga United ikaba yatsinze Aigle Noir ku manota mirongo umunani na rimwe kuri mirongo itandatu n'umunani mu rukino byabonetse ko Mutanga yorohewe umumenyereza wa Aigle Noir amenyesha ko bacirondera kuko bakiri bashasha mu ihiganwa akizera ko bazotera imbere bidatevye ndibaza ko habuze ikintu cya experience mugabo abakinnyi bakinye neza uravye guhera muri premier karita twari kumwe deuxième karita twari kumwe na troisième karita ariko kubera experience nuko bamaze umwanya muto bari kumwe nta kintu baturushije ni juste kugira gusa akantu ka experience ko gukosora amaperite do bari n'ikindi mugabo nawe siko matuzokurikira tuzokosora n'abigeme barakinye amahiganwa ry'ubujumbura aho gladiator yatsinze egre noir ku manota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itatu n'indwi nayo young sisters ikaba yatsinze umugwi wa kaminuza rumuri ku manota mirongo itanu n'atandatu kuri mirongo itatu n'atatu desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
inshuti banywanyi baradiye ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi dushimiye kandi bagenzi bacu bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubagezaho geoffrey mutagoma niwe washyize hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tukaba tunabararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ubutegetsi bwa irani bwijanditse mu byaha by'ubwicanyi imigambi n'ibitero by'iterabwoba mu bihugu birenga mirongo ine minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika mike pompeo avuga ko ubugome bw'ubutegetsi bwa irani ntaho butageze ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa munani ni umunsi wo kuzirikana no guha agaciro inzirakarengane z'ibitero by'iterabwoba mu rwego rwo kubaha agaciro minisiteri y'ububanyi n'amahanga yafatiye ibihano abantu cumi na bane bahunyanga uburenganzira bwa muntu cumi na batatu muri bo ni abategetsi bateguye bakanashyira mu bikorwa ubwicanyi bwakorewe mu busuwisi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda abo bicanyi cumi na batatu ni abanyapolitiki ba guverinoma ya irani kandi ubu bwicanyi babukoze ku mabwiriza ya guverinoma nk'uko no mu yindi migambi byagiye bigenda aba bicanyi bategura ibikorwa byabo bagamije gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo bimeze bityo ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga mike pompeo yavuze ko ubutegetsi bwa irani budakoresha ubwoba n'urugomo mu mahanga gusa ahubwo bunabikoresha mu kugenzura abaturage bayo ibi yabitangaje afatira ibihano abo bategetsi amerika yanahanye ku mugaragaro hoyatola kodayi suri uyobora gereza ifungirwamo abanyapolitiki ni gereza ikorerwamo amahano ahambaye arimo iyicarubozo gusambanya imfungwa ku gahato gukubitwa abarwayi ntibavurwe akaba ari naho bafatira bugwate abanyamahanga kugira ngo leta zabo zibabohoze zishyuye abafatiwe ibihano kimwe n'imiryango yabo ya bugufi ntibemerewe kwinjira muri amerika ibi biratanga ubutumwa bw'ihumure ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'iterabwoba bya irani ko amerika izaryoza buri wese uruhare rwe mu rugomo n'iterabwoba mike pompeo avuga ko amerika izakomeza guhatira irani guha agaciro n'icyubahiro abaturage bayo mu magambo ye ati amerika yizeye ko umunsi umwe abagize uruhare mu guhonyanga uburenganzira bwa muntu bose haba muri irani no mu mahanga bazagizwa imbere y'ubutabera turizera kandi ko bisubiza icyizere abiciwe ababo ko amaherezo bazabona ubutabera nyabwo
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika